mwumva ni radiyo ijwi ry'amerika ijwi rya amerika ibandanira gusameranira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mu burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave metero 19 na metero 22 mu rwanda naho tugasamiranira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu no kuri radiyo inshuti ya bose fm muradukurikira kandi no kuri facebook live aderesi yacu ni voa radiyo yacu mwiriwe nshuti mwese muduteze amatwi muri studio gatanu i washington dc muri kumwe na oriane itanga ishaka na Thomas Kamilindi. Mwiriwe mwiriwe neza, dore ingingo z'ingenzi z'amakuru. Uburundi buratera utwatsi icyegeranyo cya Loni ku byaha byakozwe kuva mu kwa kane mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu mu Burundi.
abanditse icyo cyegeranyo cy'ibinyoma baremeza ko icigwa cyagizwe ku rwego rw'ubutungane kigaragaza ukutigenga k'urwo rwego kuva kera birangwa no gutegeka abacamanza mu ngingo bafata ivyo ngo bigakorwa n'urwego rutwara igihugu uyu ni umushikirizamanza kizigenza wa repubulika y'uburundi silvestre nyandwi naho ibiganiro bihuza abarundi byungurujwe kuba mu kwezi kwa cumi
Hagati aho Uburayi bushyigikiye icyegeranyo cya Loni ku byaha byakozwe mu Burundi kuva mu kwezi kwa kane ibihumbi bibiri na cumi na gatanu.
ahandi naho muri etiyopiya abantu mirongo ibiri na batatu barishwe mu mpera z'iyi ndwi mu karere ka oromiya
Mugume hafi rero y'amaradiyo yanyu ibi biganiro bitabacikana aya makuru kandi mbibutse yuko mubikurikira kuri Facebook VOA radiyo yacu. umuyobozi w'icyicaro gihoraho cy'uburayi bwunze ubumwe mu muryango w'abibumbye i geneve mu busuwisi yandikiye akanama ka loni gashinzwe uburenganzira bwa muntu ku birebana n'itsinda rishinzwa nketi ku bwicanyi bwabaye mu burundi kuva mu kwezi kwa kane mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu aragira ati umuryango w'uburayi bwunze ubumwe urashimira iri tsinda akazi gasukuye kakoze ariko uhangayikishijwe cyane n'ubushake buke bwo guhana buri mu burundi umuryango w'uburayi bwunze ubumwe ubabajwe n'uko leta y'u Burundi yanze gukorana n'iri tsinda urayisaba kuryemerera vuba kujya mu gihugu hose no kureka amagambo yo gutera ubwoba abarigize umuryango w'uburayi bwunze ubumwe uravuga ko icyegeranyo iri tsinda ryamuritse kirimo ibirego biremereye birimo bimwe bishobora kuba ari ibyaha byibasiye inyokomuntu urasaba leta y'u Burundi guhagarika ibi byaha no gukora amatohoza yigenga ataziguye kandi yizewe urayisaba kandi kwambura intwaro imitwe izitunze itunze nyine intwaro kandi itemewe n'amategeko guca umuco wo kudahana no kuba no kubahiriza amasezerano yarusha muri iyi barwa uhagarariye uburayi bwunze ubumwe muri loni i geneve avuga ko umuryango we uzatanga vuba aha umwanzuro usaba ko itsinda rya nketi ku burundi ryongererwa igihe cyo gukora akazi karyo ambasaderi uhoraho w'uburundi mu muryango w'abibumbye geneve tabu renova yatangaje ko uburundi bwagejejweho icyegeranyo cy'itsinda rya nketi ati bwaragisuzumye neza mu mizi yacyo ariko uburundi bucyamaganiye kure bugiteye utwatsi ku mugaragaro iki cyegeranyo kuko cyuzuyemo ibinyoma kandi cyakozwe mu nyungu za politiki tubibutse ko uburundi bwafashe icyemezo ko abagize ririya tsinda rya nketi badashobora kwemererwa gukandagira ku butaka bw'uburundi
tukiri muri afurika muri etiyopiya abantu bashika kuri mirongo ibiri na batatu mirongo ibiri na batatu barishwe mu bwicanyi buhagaze ku moko bwabaye hafi y'umugwa mukuru w'icyo gihugu mu mpera z'indwi irangiye ubwo bwicanyi bwadutse ku munsi wa gatandatu inyuma y'ibirori byo guhimbaza igaruka mu gihugu ry'uwahoze ari umukuru w'umuhari w'abitwaje ibigwanisho wa Oromo Liberation Front uwo mugwi w'abaroberi uherutse gusinya amasezerano y'amahoro hamwe na leta ya Ethiopia amakuru amwe amwe atangaza avuga ko umugwi w'abagizi ba nabi bateye ingo n'amaduka ari muri ako karere ka Burayu mu ntara ya Oromiya Oromiya ikikuje umugwa mukuru wa Ethiopia abantu amajana n'amajana bamaze guta ingo zabo muri ako karere kubera ubwo bwicanyi abategetsi bavuga ko abantu bashika kuri mirongo indwi bahagaritswe n'igipolisi amakuru avugwa hirya no hino ku isi arabandanya umushikiranganji wa amerika ajejwe kwivuna abansi jim mattis yagiriza igihugu c'uburusiya kuba kiriko kiragerageza kwivanga mu matora ya referandamu y'igihugu ca macedonia ayo matora niyo azotuma ico gihugu cinjira mu muryango w'ibihugu vyivunira umwansi hamwe neto mattis yabwiye abamenyeshamakuru bari kumwe nawe mu rugendo ku mugwa mukuru wa macedonia yuko atamakenga afise yuko leta y'uburusiya iriko irafashisha amafaranga imigwi ishigikiye uburusiya kugira ayo matora bayatsinde abanyemacedonia bazotora ku itariki ya mirongo itatu z'uku kwezi kw'icenda ayo matora azotuma hashobora gutu hashobora ico gihugu gishobora guhindura izina ni mu gihe ico gihugu gifitanye amatati n'ubugiriki bavuga ko iryo zina rya macedonia ari akarere k'igihugu cabo ivyo bikaba biri muri kahise vyarabaye intambanyi kuri ico gihugu ca macedonia kudashobora kwinjira mu muryango w'ibihugu vya buraya canke umuryango wa neto
radiyo ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda ku mirongo migufi metero cumi n'icyenda na metero makumyabiri n'ebyiri kugera saa mbiri umukuru w'igihugu cya koreya y'epfo moon jae-in azajya i pyongyang ejo kuwa kabiri mu ruzinduko rw'iminsi itatu bizaba bibaye ubwa gatatu muri uyu mwaka azaba abonanye n'umuyobozi w'ikirenga wa koreya ya ruguru kim jong un ibiganiro bizibanda ku buryo koreya ya ruguru yasenya intwaro zayo za kirimbuzi no ku masezerano yo kurangiza burundu intambara hagati y'ibihugu byombi muri uru rwego intumwa za gisirikare za koreya zombi zamaranye iminsi ibiri mu cyumweru gishize babiganiraho ikindi kandi uru ruzinduko ni ikizame kuri perezida moon uruzinduko ruzerekana niba ashobora kuba umuhuza koko hagati ya korea ya ruguru na leta zunze ubumwe za amerika umuyobozi w'imirimo mu biro bya perezida moon yabwiye abanyamakuru ko perezida trump wa leta zunze ubumwe za amerika yabisabye mugenzi we moon muri iki gihe ibiganiro byarahagaze hagati ya amerika na korea ya ruguru ahubwo mu cyumweru gishize amerika yafatiye ibihano bishya korea ya ruguru
igihuhusi florence cyateye cyateye imvura nyinshi mu karere k'ubumanuko bushira ubuseruko bwa amerika kuri uno munsi wa mbere icyo gihuhusi cyaciye muri ako karere mu mpera z'indwi iheze kigahitana abantu cumi n'indwi kiriko gitera amakenga y'uko hashobora kwibonekeza imyuzurire mishasha kandi ikomeye muri ako karere ibiro vya leta ya amerika bijejwe gukurikirana ibihe bimenyesha ko ico gihuhusi gifise umuvuduko w'ibirometero mirongo itatu na bitanu ku isaha ni bike ugereranije kuri ijana na mirongo indwi na bitanu mu mpera z'indwi ariko iyo myuzurire mu iyo ariko abategetsi bamenyesha ko bafise amakenga mashasha y'imyuzurire mu bigomero hamwe no kuba hashobora kuba isegenya isenyagurwa ry'imisozi n'ubutaka ivyo biro bimenyesha kandi ko hazobandanya kugwa imvura nyinshi muri ako karere muri iyi ndwi
ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda ni mujye kuri facebook voa radiyo yacu mukurikire aya makuru turimo tubagezaho
amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini rero mu burundi umushikizamanza kizigenza wa repubulika silvestre nyandwi yagi, yagiranye ikiganiro n'abamenyeshamakuru i bujumbura ariyamiriza icegeranyo c'abahinga ba onu bavuga ko ubutungane bw'uburundi butigenga mugenzi wacu evariste nziko banyanka yakurikiranye ico kiganiro muri icyo kiganiro ku bamenyeshamakuru umushyikirizamanza kizigenza wa repubulika yashikirije icyatumye icyo kiganiro gitunganya abarundi n'amakungu baribaza ibibazo byinshi ku madosiye y'ubwicanyi bwabaye bukanavugangwa cyane ndetse n'icegeranyo cy'umugwi w'itohoza ku burundi washyizweho n'inama y'agateka kazina muntu kikaba cyaranebaguye cyane ubutungane bw'uburundi mu kuvuga ko ataco buriko burakora abanditse icyo cegeranyo cy'ibinyoma baremeza ko icigwa cagizwe ku rwego rw'ubutungane kigaragaza ukutigenga k'urwo rwego kuva kera birangwa no gutegeka abacamanza mu ngingo bafata ivyo ngo bigakorwa n'urwego rutwara igihugu rubicishije ku nama nkuru y'urwego rw'ubutungane ayo madosiye cumi n'ane ashikirizwa n'umushikirizamanza kizigenza wa repubulika kwamwe aza yarasozerewe ayandi akiriko araburanishwa harimwo iyigandagurwa ry'umumenyeshamakuru christophe nkezabahizi intwazangabo z'ipeta rya generale adolphe nshimirimana na kararuza tanaze umushikirizamanza kizigenza wa repubulika silvestre nyandwi mu kiganiro ku bamenyeshamakuru yabajijwe ku yandi madosi harimwo izimangana ry'umumenyeshamakuru jean bigirimana w'ikinyamakuru iwacu hamwe na bwa bwicanyi bwo mu ruhagarika mu ntara y'ibitoke bwahitanye abantu barenga mirongo ibiri silvestre nyandwi yishuye mu majambo akurikira iyo dosiye ntiyubitswe iruguruwe ari nacyo gituma mbere mwebwe abamenyeshamakuru bo muri icyo kinyamakuru iwacu bigeze kuvuga ko bazi ibintu ku by'iyo dosi ariko gushika ubu nta n'umwe arigera agenda gucira agace umushikirizamanza ngo abikorereko urumva yuko na mwebwe mupfa kuvuga ibintu rimwe na rimwe mukabivugira ku maradiyo ariko ntimufashe ubutungane kugira ngo itohoza rigere- ribeza ryotera imbere si kuri iyo dosiye gusa no ku yindi umuntu wese afite ikintu azi ku idosiye arahamagarirwa gufasha ubushikirizamanza kugira ngo amatohoza ashobore kuba yogenda neza atere imbere hariho rero dosiye ya nyuma ivutse ejo bundi dosiye y'abagandaguye abantu mu ruhagarika iyo dosiye amatohoza yarabaye ariko nk'uko mubizi abakoze icyo cyaha murazi ko baje baturuka mu gihugu cya repubulika iharanira demokarasi ya kongo amatohoza rero yarakozwe idosiye yarimo gushikirizwa sentare ariko mu nyuma hariho umuntu ubushikirizamanza bwasanze nawe nyene abifisemo uruhara hanyuma biba ngombwa ko nawe nyene ashirwa mu bakurikirana ubu rero uwo muntu nawe nyene ariko arakorwa ko amatohoza hanyuma mu minsi iza dosiye izoce ishikirizwa sentare kandi twibaza ko atari kera umushikirizamanza kizigenza wa repubulika atanze ico kiganiro mu gihe hari umushingamateka yigenga afise amakenga ku bijanye n'abafungwa abo nabo nabarangije ibiringo vyabo vyo gufungwa batararekurwa kandi n'uwo mushikirizamanza kizigenza wa repubulika aza yarabahaye urupapuro rubasohora mu munyororo umushingamateka fabiano wancijyanino yatowe mu ntara ya bubanza ibitigiri bimaze gushwabura cane cane ku vy'abanyororo bari mu migwi ibiri hariho abanyororo imanza zabo baditsinze mugabo bagipfunzwe kandi ubutungane bwarabejeje nashoboye kuronka amadosiye y'abantu barekuwe n'ubutungane mugabo bagipfunzwe ni amadosiye ashika mirongo ibiri n'abiri ariko ni benshi ku buryo abari abo mu mpimba gusa namushikirije kandi urutonde rw'abantu cumi na batanu bamaze iminyororo barafunzwe umuriro barawumara mugabo bagifunzwe aba rero nabo ni benshi cyane bakaba bari mu bo namaze kuronka amadosi abo ntararonka amadosi ashobora kubatanga aba rero nabo muri prison santare ya mpimba gusa mu gihugu hagati nuko bimeze uwo mushingamateka yigenga nta kindi asaba atari uko abo bantu borekurwa bakaja mu buzima busanzwe umukuru w'urwego rw'ubutungane avuga ko yabishikirizwa n'uwo mushingamateka amaze kuvyumva silvestre nyandwi akavuga ko agiye gutohoza n'ibyo bivugwa ari byo ivyo bintu twaravyumvise aho nyakubahwa umushikiranganje yagenda kwitaba inama nshingamateka hari mu ndwi iheze mu nyuma ngo yoba yaranditse n'ikete aho yavuze ido n'idi dosi ku yindi rero turarindiye kuraba iryo kete kugira ngo twihweze ivyo yavuze hama tubihinyuze hanyuma tubikorereko nitwasanga arivyo turaba icokorwa ku bijanye n'amadosiye aza yarasozerewe muri aya arenga ku icumi umushikirizamanza kizigenza wa repubulika ndashima gushikiriza ingingo zafashwe arungika abamenyeshamakuru mu masentare yaciye izo manza bujumbura evariste nziko banyanka ijwi rya amerika
noneho tujye i kigali mu rwanda aho urukiko rwisumbuye rwa nyarugenge rwatesheje agaciro ikirego cya dr theoneste niyitegeka mu rubanza aremo- aregamo komisiyo y'igihugu yo kurwanya jenoside cnlg mu magambo ahinnye Rum- i- ar- ar- iyo rero komisiyo ayirega ku mwima dosiye z'imanza yaburanye mu nkiko gacaca eric bagira ubusa yakurikiranye iri buranisha ikirego cya dogiteri niyitegeka nta shingiro gifite kuko cnlg itigeze imwima dosiye y'imanza yaburanye mu nkiko gacaca ibyo ariko sinjye ubyemeza ahubwo ayo niyo magambo gusa umucamanza yavuze atangaza icyemezo mu rubanza rwa muganga teoneste niyitegeka na komisiyo y'igihugu yo kurwanya jenoside cnlg mu mpine umucamanza mu rukiko rwisumbuye rwa nyarugenge ntiyagaragaje ingingo ku yindi yashingiyeho atesha agaciro ikirego cya dogiteri niyitegeka yavuze ko ibindi bisobanuro mu buryo burambuye bikubiye muri kopi y'urubanza izaboneka kuri uyu wa kabiri saa yine za mu gitondo yaba cnlg yaba na dr niyitegeka nta n'umwe wari uri mu cyumba cy'urukiko dr theonest niyitegeka arega cnlg ko yamwimye dosiye y'urubanza rw'inkiko gacaca rwashingiweho mu kumuhamya ibyaha bya jenoside avuga ko mu bihe bitandukanye yatakambiye cnlg mu nyandiko ayisaba dosiye z'urubanza rwa gacaca ariko ntiyazimuha dr niyitegeka avuga ko mu bihumbi bibiri na cumi na gatandatu cnlg yahaye urukiko rw'ibanze rwa nyamabuye muhanga impapuro ebyiri gusa muri dosiye yose aravuga ko kubera iyo mpamvu byatumye atabona ubutabera kandi yagombye kuba asubirishamo urubanza rwe kuko ku bwe asanga yararenganye dr niyitegeka n'umwunganira mu mategeko bavuga ko bakurikije ibikubiye muri izo mpapuro ebyiri cnlg yatanze bigaragaza ko nta cyashingiweho mu gufata ibyemezo bimufunga haba mu rubanza rwaciwe mu bihumbi bibiri na karindwi ndetse no mu rwaciwe mu bihumbi bibiri n'umunani bavuga ko batakambiye umunyamabanga nshingwabikorwa wari ukuriye inkiko gacaca ku rwego rw'igihugu bamubwira ko bakeneye kubona amadosiye y'urubanza abasubiza ko amadosiye ye yose ahari dr nitegeka agaheraho asaba guhatira cnlg gutanga izo mpapuro kuko nta mpamvu igaragaza zatuma zimana cnlg ivuga ko icyo muganga niyitegeka yaregeye mu nkiko atari cyo yasabye cnlg ivuga ko mu rukiko arega asaba guhatira cnlg gutanga dosiye y'urubanza mu gihe ngo yandikiye cnlg mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu asaba kopi y'urubanza komisiyo y'igihugu yo kurwanya jenoside ikavuga ko ikirego cya dr niyitegeka nta shingiro gifite kuko ngo yatanze ibyo yabashije kubona uhunganira cnlg asobanura ko serivisi yari ishinzwe inkiko gacaca zigisoza imirimo yazo hateganyijwe ko izo nyandiko za gacaca zizabikwa akavuga ko kubera umurundo w'amadosiye ya gacaca byari byoroshye ko zimwe mu nyandiko zitari zibitswe neza zatakara yisunze amabwiriza ya cnlg metre rukumba asobanura ko ukeneye icyemezo cya gacaca kitagishoboka kuboneka yiyambaza umushinjacyaha ku rwego rw'ibanze akamufasha gukora ikirego bundi bushya agaragaza uko ibintu byagenze nawe akagishyikiriza umucamanza mu rwego rw'ibanze bityo ngo kuba uruhande rurega rutarabikoze ikirego cyarwo nta shingiro gifite metre hakizimana wunganira dr niyitegeka asobanura ko kopi ebyiri bahawe na cnlg zigaragaza ko ari impapuro zo mu ikaye cnlg ibitse yahinnye ikazifotora zikuye mu zindi uwunganira cnlg nawe akavuga ko nta kimenyetso uruhande rwa dr niyitegeka rufite kigaragaza ko igihe urukiko rwazasanga dosiye zituzuye byasobanura ko cnlg yazimijije dr theoneste niyitegeka yamamaye cyane mu mwaka wa bibiri na gatatu ubwo yari akimara gutangaza ko yashakaga guhatana na perezida w'u rwanda paul kagame mu matora y'umukuru w'igihugu muri icyo gihe gusa kandidatire ye ntiyabashije gutambuka kuko komisiyo y'igihugu y'amatora mu rwanda yavuze ko hari ibyayiburagamo mu bihumbi bibiri n'umunani inkiko gacaca za gihuma muhanga zahamije icyaha cy'ubufatanyacyaha muri jenoside uyu muganga wari usigaye yikorera zimuhanisha gufunga imyaka cumi n'itanu araregwa ko yagize uruhare mu icwa ry'abatutsi bari barwariye mu bitaro bya kabgayi mu cyahoze ari perefegitura ya gitarama mu karere ka muhanga y'ubu n'ibyaha avuga ko bishingiye ku nyungu za politiki kuko ngo atarya umunwa mu kunenga ibitagenda mu butegetsi buriho mu rwanda mu mwaka washize nabwo dr niyitegeka yahoze arega abayobozi ba gereza kumufunga binyuranije n'amategeko avuga ko nta dosiye igaragara bashingiraho bamufunga ni ingingo abacamanza batandukanye bakunze gutesha agaciro inkiko gacaca dr niyitegeka yikoma zishimirwa ko zarangije imanza zigera kuri miliyoni ebyiri mu gihe gito ariko zinanengerwa ko zasize uruhuri rw'ibibazo ahanini bishingiye ku kuba zarakozwemo n'abatari basobanukiwe amategeko kandi hari aho baburanishaga ibirego bikomeye kandi bidasaza kugeza ubwo twateguraga iyi nkuru ntitwabashije kumenya niba dr niyitegeka azajurira iki cyemezo cy'umucamanza cyangwa se niba azacyemera uko kiri aha bagira ubusa ijwi rya amerika i kigali
urundi rubanza ni urw'umusirikari wo mu ngabo z'u rwanda uherutse kwica umuntu umwe akomeretsa abandi babiri n'amasasu yaburanishwaga rero n'urukiko rwa gisirikare rwari rwicaye mu byahi muri rubavu ni mu burengerazuba bw'u rwanda urubanza rero rwasubitswe kubera ko uyu uregwa atarabona umwungana mu mategeko umunyamakuru wacu claude ganza munyamagana yakurikiye nawe iburanisha araduha iyi nkuru ni urubanza rw'inshinjabyaha ruregwamo purayiveti ngendarimana bosco uri mu ngabo z'u rwanda kubera icyaha akekwaho cyo kurasa abaturage batatu b'abasivile ku itariki cumi n'imwe z'ukwezi kwa munani uyu mwaka byaviriyemo umwe gupfa undi acika akaguru mu gihe uwundi wa gatatu arembeye mu bitaro ibi byabereye mu kabari kari mu kagari ka byaha umurenge wa rubavu mu karere ka rubavu ubwo uyu musirikare wakoraga ku birindiro biri ku mupaka w'u rwanda na kongo aha mu byahi yashyamiranaga na bwana benimana jean marie vianney na wahoze ari umusirikare purayiveti ngendahimana ahita ajya kuzana imbunda bamishamo amasasu uyu benimana ahita yitaba imana akigizwa mu bitaro ubwo kuri uyu wa mbere inteko iburanisha ya gisirikare yari iyobowe na majoro gerard muhigirwa yiteguraga gutangiza iburanisha mu cyumba gisanzwe ari urusengero cyarimo abantu basaga magana abiri harimo umutuzo mwinshi harimo abasivile n'abasirikare bambaye imyambaro ya gisirikare n'ingofero zitukura bamwe muri bo bari mu miryango n'inyuma y'abaturage mu cyumba cy'iburanisha bafashe imbunda perezida w'inteko iburanisha majoro gerard muhigirwa yabanje kubaza uburegwa niba yiteguye kuburana private ngendahimana bosco nawe wari mu mwambaro wa gisirikare yahise ahaguruka avuga ko atiteguye kuburana kuko adafite umwunganira mu mategeko yahise avuga ko ubwo yari aho afungiwe by'agateganyo umuryango we wamusuye umubwira ko urimo gushaka uwagura isambu ye kugira ngo haboneke amafaranga yo kwishyura uwamwunganira mu mategeko bityo ko bamuha igihe akamushaka majoro gerard muhigirwa wari ukuriye inteko iburanisha yahise asaba uhagarariye ubushinjacyaha kapiteni faustin nzakamwita kugira icyo avuga ku cyifuzo cy'uregwa kapiteni nzakamwita yavuze ko n'ubwo uregwa yari yabanje kuvuga ko yiteguye kwiburanira ariko ko itegeko nshinga rya repubulika y'u rwanda rimuha uburenganzira bwo kuburana yunganiwe bityo ko icyifuzo cye cyahabwa agaciro kuko ari ubwa mbere abisabye ntibyitwe ko ari ugutinza urubanza majoro muhigirwa yabajije n'uwunganira mu mategeko abana batanu basizwe na nyakwigendera benimana icyo avuga ku cyifuzo cy'uregwa nawe avuga ko ari uburenganzira bwe kuburana yunganiwe mu mategeko metre frederic musabwa yahise asaba inteko iburanisha kumwemerera agatanga icyifuzo we n'abakiriya be bafite cyo guhamagaza leta y'u rwanda muri uru rubanza kuko basanze hari ibyo nayo ikwiye gusobanura abyemerewe yahise avuga ko yahamagaje leta y'u rwanda kandi ko bari wibasaba kuzaboneka muri uru rubanza yabagezeho ku itariki ya cumi n'imwe z'uku kwezi kwa cyenda ariko ntihaboneka uhagararira inyungu za leta muri uru rubanza bityo asaba ko abacamanza basuzuma ubwo busabe bakazitaba mu iburanisha ry'ubutaha uhagarariye ubushinjacyaha kapiteni faustin nzakamwita nawe yahise asaba ijambo ngo agaragaze raporo za muganga z'abakomeretse ariko avuga ko ari iz'agateganyo bwana hakizimana vincent uri mu bakomerekeye mu iraswa wanacitse ukuguru yasabye umwanya avuga ko atarabona umwunganira mu mategeko kubera ubukene yatewe n'uburwayi akaba yifuza ko leta imufasha ikamushakira umwunganizi ni icyifuzo kandi yavuze ko asangiye na mugenzi we ukirembeye mu bitaro kuko nawe atabasha kwiyishyurira umwunganizi mu by'amategeko uhagarariye ubushinjacyaha yasobanuye ko leta yateganyije uburyo bwo gufasha abatishoboye bakabonerwa ababunganira abagira inama yo kujya mu nzego z'ibanze bagahabwa ibyemezo by'uko koko bari mu cyiciro cy'abemerewe gushakirwa ubwunganizi hahise humvikana kujujura bamwe bavuga ko bari mu cyiciro cya gatatu cy'ubudehe bityo ko ari imbogamizi kuri bo kubona ibyo byemezo inteko ya gisirikare iburanisha igizwe n'abantu bane yahise isaba ko abantu bose basohoka kugira ngo yiherere itange n'itariki iburanisha rizasubukurwaho nyuma y'iminota mike y'umuheza baje gukurikirana urubanza basabwe kugaruka mu cyumba cy'iburanisha majoro gerard muhigirwa wari uyoboye inteko iburanisha yabwiye abari mu cyumba cy'iburanisha ko hafashwe icyemezo cyo gusubika urubanza rukazasubukurwa ku itariki ya karindwi z'ukwezi kwa cumi na kumwe y'umwaka yasobanuye ko impamvu ari uko umuburanyi ariwe private ngendahimana bosco yasabye amezi abiri yo kuba yabonye umwunganira mu mategeko hongeye kumvikana kujujura mu cyumba cy'iburanisha akanya gato umutuzo uragaruka inteko iburanisha isubika urubanza iryo bambara ingofero barasohoka twegereye metre frederic musagwe ahagarariye abana batanu banyakwigendera bene imana tumubaza impamvu basabye ko leta y'u rwanda ihagararirwa muri uru rubanza ati ingingo y'ijana na cumi na gatanu cpcca iteganya ibyo bintu by'ama intervention force ndetse iya magana abiri mirongo itandatu code civile livre trois iduha uburenganzira gusaba leta ko yatwishyura indishi bitewe n'uko uriya ni umukozi wa leta twebwe dufite uburenganzira bwo guhamagara umukoresha w'uriya muntu wadukoreye amahano ntabwo duhamagaza leta kuryozwa ibyo yakoze turabizi neza ibyo uzavuga ko si bo bamutumye ariko dukeneye kuzasaba leta indishyi ntabwo izahakana ko uriya atari umusirikare wayo nta musirikare ugira imbunda nta musirikare ugira inifomu ibyo byose ni ibya leta ubwo rero umusirikare yarasanye ari mu kazi ke ubwo rero bazabidusobanurira mu by'ukuri bazabidusobanura haba aba bana bafite umwunganizi kimwe n'abatarabona ababunganira mu mategeko bose bararegera indishyi nakwibutsa ko mu bihumbi bibiri na cumi na kane urukiko rukuru rwa gisirikare rwahamije kaporari habiyambere emmanuel icyaha cyo kwica umuturage rumukatira gufungwa burundu no kwamburwa ipeti rya gisirikare yakatiwe iki gifungo amaze guhamwa n'icyaha cyo kurasa umuturage w'umusivile mu kwezi kwa cyenda mu bihumbi bibiri na cumi na kane uyu musirikare yarasiye umuturage mu kabari kitwa karibana nyuma yo kuvuga ko bamwibye amafaranga uwo muturage yarashe nawe akaba yarimo anywera muri aka kabari kuri ubu kahinduriwe izina claude ganza munyamagana mu burengerazuba bw'u rwanda ku bwa radiyo ry'amerika urakoze cyane claude kuri iyo nkuru mu rwanda tuve mu rwanda tuje mu burundi igice cya gatanu cy'ibiganiro bihuza abarundi byari bitegekanijwe kuba kuri uyu wa kabiri byungurujwe kuzoba mu ntango z'ukwezi kwa cumi itariki itaramenyekana urutonde rw'abotumirwa rwoba ari rwo rugiteye impare mugenzi wacu Pierre Claver niyo nkuru arabikurikiranira hafi aratubwira itariki ya cumi n'umunani ukwezi kw'icenda yari yabwiwe abanyepolitike batandukanye hamwe n'amashirahamwe yigenga kugira ngo bazo kwitaba ibiganiro bihuza abegwa n'amatata ya politike ari mu burundi bose naho atabutumire bwari bwasohoke abo banyepolitike bobo bavuga ko bari bavyiteguriye umwe mu bakozi bo hejuru mu biro bikuru by'akarere ka afurika y'ubuseruko yabwiye ijwi ry'amerika ko byungururijwe mu ntango z'ukwezi kuza kw'icumi umuguserukira ibiro vy'umuhuza waheruka i bujumbura kuvugana n'abatwara imigambwe abari ku butegetsi abatavuga rumwe nabwo amashirahamwe yigenga n'abandi abo bose bari babwiwe ko ivyo biganiro bizoba itarike cumi n'umunani uku kwezi ikindi babwiwe ni uko vyari kumara iminsi icumi uwo mugwi nyene waragiye mu gihugu c'ububirigi kubonana n'abatavuga rumwe na leta bahunze igihugu hamwe na bamwe mu batwara amashami yigenga nabo bahawe ubutumwa nk'ubwo ko bokwitegura ibiganiro vya nyuma habe bujumbura canke i buruseli uwo mugwi waraciye hirya no hino ikirangaminsi ikiringo vyomara abotumirwa ivyuganirwa amasezerano ategekanijwe gutegwa ko umukono n'impande zose hamwe n'ingene yoshigwa mu ngiro aho niho havuye urusobanurane rwo kutumvikana kwatumye ivyo biganiro bitaba kuri uyu wa kabiri nk'uko amakuru dufise abivuga ayo makuru avuga ko ubutegetsi bw'i bujumbura bwarahiye bukarengwa ko budashobora kwitaba hamwe hotumirwa bamwe mu banyepolitike canke abaharanira agateka kazina muntu bafise imitahe impuzamakungu y'ubutungane yarungitswe n'uburundi ubushikiranganji bw'intore y'agati mu gihugu ntibusiba kuvuga ko abo bashatse gutembagaza ubutegetsi abari mu birigi n'abandi nabo batubwiye ko basavye ibiro vy'umuhuza ko yoraba ingene abigira kugira ngo hagire abatumirwa muri abo n'ikibanza ivyo biganiro vyoberamwo catanguye gutera impari abatavuga rumwe na leta bari banse ko basubira kuja muri tanzaniya umwe muri bo yagize ati ni gute twoja kuganirira mu gihugu kiriko kirafata nabi impunzi zacu kandi natwe turi nkazo ati umutekano wacu ntiwoba wubahirijwe bobo bifuza ko vyobera Entebbe mu gihugu c'Ubuganda yamara umugwi waserukiye umuhuza warashoboye kubumvisha ko umutekano wabo uzoba wubahirijwe nabo baremera naho vyigijwe inyuma abanyepolitike batandukanye twavuganye barafise ico bashima ica mbere ni ingene ubu umugwi utegura ivyo biganiro utunganijwe harimo ubuserukira ishami mpuzamakungu oni ubumwe bwa afurika akarere ka afurika y'ubuseruko ubuserukira umuhuza mukuru perezida w'ubuganda yoweri kaguta museveni hamwe n'abaserukira ibiro vya benjamin mukapa ahagarariye ivyo biganiro ica kabiri bashima ni uko abahuza ngo biteguriye no gufatira ibihano uruhanda rwoshaka kudindiza ibintu mu kuburizamwo ivyo biganiro ica gatatu ni uko abatavuga rumwe na leta baba bari hanze hanze n'abari mu gihugu bobo bariko bararondera ingene bogenda bavuga rumwe eka n'amashami yigenga ayahunze n'ayatahunze bikagenda gutyo ica nyuma nuko bose bahuriza hamwe ko muri ico gice ca gatanu c'ibiganiro habwirizwa kuvamwo umuti n'amasezerano uko vyogenda kose mu rwandiko shame ryigenga oricome riherutse kwandikira umuhuza imbere y'uko iki gice ca gatanu gitangura iryo shirahamwe ryahamagariye abafise uruhara bose mu gutorera inyishu ikibazo c'uburundi no gutahukana impunzi gushiramo ishaka kugira ngo umuturama uboneke umuvugizi w'umuhuza makosha tembere ntacarashima gushikiriza mu kwezi guheze yari yatwishuye ko ibintu byose bizomenyekana mu ndwi zitatu zikurikira intumwa idasanzwe yawe ni michel kafando ubu ari mu gihugu cya tanzania kubonana n'umuhuza mukapa agiyeyo avuye i bujumbura kubonana n'inzego nkuru harimo n'umukuru w'igihugu pye clave niyo nkuru i kigali ku bwijwi ry'amerika
radiyo ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda nshuti zacu rero aya makuru ageze ku musozo tubibutse gusa ko leta y'u Burundi iteye utwatsi icyegeranyo cy'abakoranketi ba loni ku byaha byabaye mu burundi kuva mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu ariko uburayi bwunze ubumwe bwo bushyigikiye itsinda ryakoze kiriya cyegeranyo ndetse buvuga yuko buzasaba yuko iryo tsinda ryongererwa igihe cyo gukomeza gukora akazi karyo uburayi rero bugasaba na leta y'u Burundi kubemerera kujya mu gihugu hose gukora nketi twabwiye kandi ko muri etiyopiya abantu bashaka kuri mirongo ibiri na batatu bishwe mu mpera z'iyi ndwi irangiye mu matati mu ahereye ku bwoko hafi y'umugwa mukuru wa etiyopiya ubwo bwicanyi rero bwabereye mu karere ka oromiya aho ni naho rero duhereje ibiganiro n'amakuru twabateguriye kuri uno mugoroba muri studio gatanu mwari muri kumwe na oriane itanga ishaka na tomasi kamirindi turabashimiye rwose mukomeze mugubwe neza n'ibiganiro bya radiyo yanyu ijwi ry'amerika murakarama